turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika adrese ya youtube yacu facebook instagram na x ni voa radio yacu ipari mu bufaransa no mu bindi bihugu vyose bisigaye bigize impande zine z'isi mutwumva ku rubuga rwacu rwa internet kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com.
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
imikino ya olympique iberamwo imikino itandukanye irabandanya kubera i paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa uburundi n'u rwanda biri mu bihugu biri muri iyo mikino imikino ariko ubwayo ubundi amateka yayo ni ayahe yatanguye ryari imikino ibera muri olympique ni iyahe ibihugu bisabwa iki ngo biyijemwo utu tubazo n'utundi turi mu two tugiye guca irya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na joe diana ninahazwe ndakiremesheje ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika abatumire buno munsi ni bagenzanje bakurikirana ivy'imikino na sport ipari mu bufaransa kuri stade ya geoffro gushard ariko habera imikino ya olympique ndi kumwe na annette mugabo annette ipari mumeze gute nikaze ku ijwi rya tumeze amerika neza diana amakuru yanyu natwe turakomeye imikino ubona gute irashushe
ya mikino irashyushye hari kubera imikino myinshi ariko umukino wari witezwe wari umukino eh, wa novak nimero ya mbere ku isi umunyaserbiya wahuraga n'umunya esipanye rafael Nava- nadal nadal ni umwe mu bakinnyi banditse amateka akomeye mu mukino wa tenisi ariko kuri ubu ngubu ntabwo akiri eh, ntabwo akiri umukinnyi mwiza cyangwa ntabwo agihagaze neza umukino rero muri rusange bamaze no kurangira novak akaba yatsinze nadal Mhm, turaza kubigaruka ko neza na neza muri kino kiganiro ariko nkundire mbanze nakire mu rwanda i kigali desire hatunga imana naho desire atari paris imikino ya olympique ayizi ko ibitari bike desi wakoze kutubera umutumire nawe muri muri isanga dusangira ibya olympique n'ubumenyi wifiseko ego nuko rero reka mbere ipari kwa anete ino mikino ga anete yatanguye ryari hama igamije iki muri rusange ku nshuro ya mbere yatangiye ku itariki makumyabiri n'enye ariko ku mugaragaro yafunguwe itariki makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi kwa karindwi turimo igomba kuzarangira itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani gutaha hanyuma n'imikino uba usanzwe iba eh, ihuriza hamwe ibihugu bakagaragaza cyangwa bakarushanwa mu mikino myinshi igiye itandukanye kuko nk'ubu ngubu eh, yitabiriwe n'abakinnyi ibihumbi icumi eh, na magana atanu hanyuma kandi barushanwa mu mikino mirongo itatu eh, n'ibiri Eh, hanyuma uyu mwaka cyangwa se iyi mikino paris makumyabiri makumyabiri na kane nibwo habaye ko eh, tugize umubare w'abaterete bangana w'abakinnyi bangana haba mu bagabo ndetse no mu bagore kuko abarushanwa ari ibihumbi bitanu na magana abiri mirongo itanu mu bagore no mu bagabo ibihumbi bitanu magana abiri mirongo itanu so navuga rero ko ari imikino n'ubundi biga ibi ifite intego yo kurushanwa kugira ngo ababaye beza mu bandi babe beka- bakwegukana imidari ariko kandi ikinayigira olympique cyangwa se igituma ariyo mikino isa nk'aho ikomeye mu marushanwa yose ni uko ari imikino ihuriza hamwe ibihugu byinshi n'imikino myinshi kandi yose ikabera icyarimwe urakoze cyane ah, kutubwira ku mwihariko w'uno mwaka ariko ubundi ku nshuro ya mbere bigitangura mbere na mbere imbere ko tugera muri bibiri na mirongo ibiri na kane olympique yavutse gute ivuka kubera iki
olympique yashyizweho n'abagereki yashinzwe n'abagereki Eh, icyo gihe hari mu mwaka wa magana arindwi mirongo irindwi na gatatu nibwo bashinze iyo mikino hanyuma iyo mikino bayishinze ifite eh, intego yo kujya bashimisha ikigirwamana cyabo Zeus ni ukuvuga ngo iyo babaga bashaka kugishimisha bakoraga imihango eh, yo gukina iyo mikino harimo amatiyatire harimo imbyino harimo imiziki bakaza bagakina ariko noneho bamara no gukina bakagira n'igihe cya- cya- cya- cy'imbyino cy'imiziki bakagira igihe cy'amafilime mbese bakagira u- i- i- igihe cyo kwishimisha cyangwa se eh, kwishimisha ariko binyuze mu mikino n'imiziki mu rwego rwo gushimisha icyo kigirwamana eh, zewusi hanyuma rero eh, imikino yaragumye iraba ariko noneho umwami w'abaroma ba mbere aza kugera igihe iyo mikino ayikuraho avuga ko ari imikino yashishikarizaga abantu kuba abapagani cyangwa yakanguriraga abantu kuba abapagani amaze kuyikuraho rero eh, yongeye kugaruka ku gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kane hanyuma eh, bwa mbere yakirwa n'igihugu cy'ubufaransa noneho ariko muri modern era cyangwa se muri iki kinyejana turimo yafunguwe noneho ku mugaragaro cyangwa yongeye kubaho ku mugaragaro mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda n'ubundi yakirwa n'iki gihugu cy'ubufaransa ni ukuvuga ko Ubwo yama rero- ibera mu bufaransa ganete canke ah, bira Oya, ntabwo Mhm.
iye- ntabwo ihora ibera mu gihugu cy'ubufaransa ntabwo ihora ibera mu gihugu cy'ubufaransa kuko imaze kwakirwa n'ibihugu cumi na bitanu ndetse leta zunze ubumwe za amerika nizo zimaze kwakira imikino ya olympique inshuro nyinshi ahubwo impamvu eh, nk'ubu ngubu iyi mikino igarutse hano mu gihugu cy'ubufaransa hari hashize imyaka ijana batari baba bakongera kuyakira Mm.
Eh, ubwo rero urumva ko kuko igihe cya nyuma bayakiriye ni mu gihumbi kimwe magana icyenda makumyabiri na kane hari hari igihugu co ku mugabane wa afurika kirayakira kuva itangura oya Eh.
nta gihugu cyo muri afurika cyari cyakira imikino olympique Eh, Ah, harimo leta zunze ubumwe za amerika harimo eh, ubugereki nk'uko nari mbigarutseho ko aribo batangije iyi mikino hakaza ubwongereza hakaza ubufaransa eh, hakaza australia ndumva ibyo ari byo bihugu mbasha kwibuka aka kanya ariko eh, n'ubudage bwarayakiriye iyo mikino ni ukuvuga ngo nta gihugu cyo muri afurika cyo cyari cyabakwakira imikino Ibihugu- ya olympique ibihugu bitoranwa gute kugira ngo biyakire paris u- unye mu budagi muri amerika vyakirwa n'ibihugu biteye imbere gusa oya eh, imikino ya jeux olympique habaho icyitwa international olympic committee abo rero nibo bicara bagahitamo kubera ko ibihugu habaho icyitwa ko bapiganirwa amasoko habaho gushyirwa hanze ku isoko ry'ibihugu bizaza kwakira iryo rushanwa ariko kandi n'igihugu runaka gishobora kubisaba bamara kubisaba bakareba bakavuga bati bitewe n'uko mwujuje ibingibi ibingibi ibibuga urumva iyo ni imikino ihuza abantu benshi ibihumbi cumi na magana atanu ni abantu benshi ni ukuvuga ko baba bazakinira mu bihugu byinshi Ho- ibihugu bigomba kuba igihugu gishaka kwakira iyo mikino kigomba kuba gifite amahoteli kigomba kuba gifite uburyo bwo kugenda buhoraho kandi bworohera buri muntu wese kigomba kuba gifite eh, uburyo bwa tekinoloji bu- bu- bu- bu- buhamye ni ukuvuga ngo mbese ibyo bihugu n'ubundi biba bikomeye impamvu akenshi ari byo byakira iyo mikino ni uko usanga n'ubundi ari byo bifite cyangwa byujuje ibyo byangombwa byose biba bikenewe kugira ngo imikino olympique ibeho kuko nk'ubu hanyuma ngubu mhm, eh, ku munsi hashobora gukinwa imikino muri siporo makumyabiri n'eshanu cyangwa mirongo itatu urumva niba imikino muri siporo mirongo itatu cyangwa makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga ngo baraza gukinira ku bibuga byinshi cyane rero akenshi usanga iyo ngiyo ariyo mpamvu ifasha abanyaburayi cyane kandi noneho bakanagaruka no ku mutekano cyane cyangwa se kuri ibyo bihugu byateye imbere cyane usanga aricyo kintu ahanini gituma Barabivuga.
wenda badomina Mm.
afurika ugasanga afurika Hanyuma, ntabwo yakira ayo marushanwa Yego. hanyuma ganeta ah, ibihugu byose mugabo bifise uburenganzira bwo kwijamo nubwo ah, hari ivyo tubwiye barabira kugira ngo ibihugu biyakire igihugu cose kirafise uburenganzira bwo kuja muri olympique vyose biba biserukiwe cane Eh, ibihugu byose biba bifite uburenganzira bwo kujya mu mikino olympique ariko ntabwo ari uburenganzira bwo kuvuga ngo nzabyuka mu gitondo njye gukina kubera ko numva mbishaka aha ni ukuvuga ngo habaho porosesi z'uko abantu bagomba kurushanwa amafederasiyo agashyiraho imikino runaka abakinnyi bakarushanwa noneho bamara kurushanwa haba imbere mu gihugu haba no hanze y'igihugu bamara kurushanwa bakabona karifikasiyo zibemerera gukina imikino ya olympique
imikino Eh, ariko bisaba ko deja n'igihugu runaka kigomba kuba ari umunyamuryango wa komite uh, wa international committee olympic Mm, imikino Eh.
eh, i- ibihugu bi- birihitiramwo ibi mikino uburundi baravuga ati je kora nzi gukubita umupira reka ntore football ubundi ati kora tuzi koga reka tugire ibi eh, canke bavuga ati nimuze muhiganwe muri vyose imikino ibihugu vyitoreramwo gute bika Oya, eh, ntabwo ntabwo barimita imikino ntabwo barimita imikino ahubwo igihugu na komite olympique yacyo nibo bahitamo imikino bagomba kurushanwamo cyangwa baba bashaka gukinamo ubwo ariyo mikino baba bara- bara- barashyizeho mu bihugu byabo cyangwa barushanwamo mu bihugu byabo noneho ha- ah, amarushanwa kugira ngo bitabire imikino ya jeux olympique ntabwo bi- ntabwo birangirira kuvuga ngo mu gihugu runaka hariyo umukino runaka kuko hari igihe usanga bisaba ko wen- bajya nko kurushanwa ku rwego rwa afurika noneho niba bagiye kurushanwa ku rwego rwa afurika urugero nk'abo mu magari urugero nko mu mupira urugero nko- nka- nk'abakinnyi bo kwirukanka ni ukuvuga ngo akenshi usanga bajya birenga imbere mu gihugu noneho bakarushanwa ku rwego rwa afurika ku rwego rwa afurika rero abatsinze noneho bo bahita babona karifikasiyo za jeux olympique ariko urumva niba utagiye kurushanwa ku rwego rwa afurika ni ukuvuga ko nubwo uri umunyamuryango wa ah, komite olympique ntabwo bizakwemerera guhita ujya kurushanwa mu mikino ya jeux olympique kuko Mhm.
ntabwo wigeze ubona itike ikujyanayo ego nka- nko- nk'imikino ah, sport yo koga umuntu arashobora kwibaza ati kumbure bose barabasha mu mazi ibihugu byose ati nimwoge turabuza gushika imbere ariko nka basketball wa mukino w'amaboko biza kugenda gute kugira ngo ah, ekipe kanaka y'uruhugu- y'igihugu kanaka itane mu mitwe na ekipe runaka imikino itoragura gute abo baza gupigana ku, ku rubuga basketball football uw'amaguru n'iki bigenda gute kugira ngo igihugu kinaka gikine na runaka a- i- amatike atorwa gute
So, nibyo nari ndimo kugusobanurira ni ukuvuga ngo ikipe iyo ari yo yose kugira ngo ibone imikino eh, ibone amatike abazana gukina mu mikino ya jeux olympique eh, nko muri football nko muri basket nko muri iyo mikino bisaba ko eh, barushanwa ku mugabane baba baturukamo urugero Mhm.
eh, nko muri amerika eh, urumva turi ku mugabane wundi ni ukuvuga ngo rero baba bararushanijwe kuri uwo mugabane wabo noneho ababaye aba mbere bakaza gukina south sudan yabaye iya mbere muri afurika ihita ibona karifikasiyo yizana gukina Ubu amakipe yandi mu burayi ni uko nguko bagenda barushanwa urakoze Noneho cyane eh, bakaza gukina mu mikino ya jeux olympique kubera ko baba babonye karifikasiyo Urakoze nini cyane.
bazana.
ego cyane annette mugabo ugume kuri telefone ntuve ko nkubitire gatonya i kigali mu rwanda ah, kuri telefone ya na mugenzi wanje desire hatunga imana rwanda n'uburundi mwa- mwumvise ko biri mu mikino ya olympique i paris mu bufaransa desire uburundi bwarungitse abakinnyi bangana gute hama bagiye gukina mu mikino iyahe rusange muri rusange
Eh, urakoze diane sinzi ko munyumva neza turakumva ijana ku ijana
okay Eh, ubundi bwaserukiwe n'abakinnyi indwi Eh, ni ukuvuga ko bwaserukiwe n'umupfu- n'umukinnyi kwizera modric yiruka ku metero ibihumbi icumi hariho ndikumana serete yiruka ibihumbi icumi nawe nyine ntagarukimana egide ni ibihumbi bitanu Eh, niyo mukunzi francine yiruka ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi hakaza nuragira ange siela akina urukino rwa gizo baba badashika n'ibiro mirongo irindwi n'umunani hakaza aganira berikesi ari mugoga yunga ku metero mirongo itanu cyo kimwe na irishyura loris eliora abo ni abantu bafite indwi baserutse uburundi mu mirimo ya jezi jenoside kuri kazareri pari nkamenyesha yuko eh, nk'aba bagenda koga eh, bagenda kuco bita egisitasiyo baratumirwa kuko niba bashikanye umwanya usabwa icyo bita nyuma eh, wo muri gisoro yari itsindiye kuko yatwaye imidari muri afurika hanyuma aba bantu bakibandi bagira atletisme kwiruka n'amaguru birorosiro bitanu cyangwa icumi nabo nyine bafite icyo bita minima eh, ni ukuvuga ko baba barikoreye bakaronka ubwo burenganzira bwo kujya guhatana nayo ubundi eh, iyo utatse izo mirima nko muri ibi bihugu usanga bya afurika bidafite abantu bose bakomakomeye hari igihe bagenda batumiwe kubera muri jeza olympique ibihugu byose biraserukirwa icyo cyari icyumvirizo cyari icyiyumviro niwo mugambi wa piyano kubera yakinsize ingoro za jeza olympique hotel ni ukuvuga ko n'igihugu rero kitagira umuntu n'umwe yashobora kuronka buzima nacyo nyine kiraserukirwa bivuye mu butumire uravuzemwo mu bakinyi bari ngaho i paris harimwo eliora basogomba n'akana k'imyaka cumi n'ine nibaza ko ntihenze n'ubwa mbere ku nshuro ya mbere hari umwana angana gutyo agiye guserukira uburundi muri ayo mahiganwa adeze
ni cyane cyane diane nko mu burundi ni ubwa mbere habonetse umwana agenda ziganwa imyaka nk'iyo birumvikana kuko basagomba uvuga niwe atwara federasiyo ya natasiyo mu burundi birumvikana ko abana bimwe baheza bagakorera muri urwo rukino no mu byo asanzwe akunda cyane cyane nko mu burundi ukunze kubona ko abantu baza bafite imyaka nk'iyo bari bafite bagira ibikoresho bya usanga hari abana batoya bakiri bato cyane nayo ubundi no muri basketball twarabiboze nko mu ekipe ya sudani yo mu mpanuka twari mu musore w'imyaka cumi n'ibiri niyo usanga ari bake cyane bashaka kuba bakaka iyo umwana w'imyaka cumi n'ibiri rero ni bike cyane abana bagiye yitegura nibaza ko mu myaka iri imbere kuko jose rafite ziba inyuma y'imyaka ine bibaza ko ashobora no kuzogira igihe agaserukira uburundi kuko atezwe gusubiriza ahubwo yanatoreye biba ari igihe cyiza cyane kuko iyo watumiwe kenshi aho bakirenza imirimo no mu guhiganwa usanga ufite icyo abandi bagusumbiye abafite imirimo bo bagenda bavuga bati tugiye guhiganwa n'abajya kuko dusanzwe twiruka hamwe dusanzwe tuzinanye nk'ubugerera kugira ngo nk'abo bantu bose nakubwiye ni ku birometero cumi mirongo itanu abantu baciye basanzwe biruka ku mugabane w'i burayi bari mu butaliyano no muri espanye rero bimenyereza ku bintu bita solidarite olympique babaha amaburse bakajya bakajya gukora ako kazi ko kwiruka gusa bari mu bihugu bya buraya baramenyere amakompetisiyo amahiganwa y'i burayi barayamenyereye kandi nabo rero baba bagiye gusiganwa hamwe ushaka kwinjira ati bashobora no kuronka n'amahirwe bagataha umudari kandi ibibazo byiza
telefone yawe desire ntiri kurumvikana neza reka unyishure kuri tuno tubazo tubiri hama ndaca nsaba muhinga bw'ivyuma bakumvanire ko gato baze kukugarukana ariko uburundi bufitanye yego uburundi bufitanye mbega ugende uburundi bufitaniye ayahe mateka na olympique umaze gutahukana imidari ingana gute muri rusange
diane uburundi bwatangiye kwitabira ibiro za jezo olympique hari umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu hari iya fransa muri leta zunze ubumwe z'amerika bwari bwa mbere igihugu cy'uburundi cyaruye izo nkino ubwa mbere iyo bizitabiriye uburundi bwagize amahirwe kuko bwaciye butanga umudari w'izabo watsindiwe na venise nyungabo ku metero ibihumbi bitanu ari umuntu muti nawe nyine yitegurira mu butaliyano yari asanzwe amenyereye ayo mahiganwa ariko abantu byagiye kubatangaza nuko yasanzwe ari umuhinga ku metero igihumbi na magana atanu ariko ashyize kubera naho yari afite guhimba n'imetero mirongo itanu ugira ku metero mirongo itanu abo wa mbere atangaza abantu benshi cyane atahukana umudari w'izahabu wabaye umudari wa mbere uburundi butahukanye umudari wa kabiri uburundi bufite ni umudari bita arja umudari w'umwakaka fantine niyo yasuye kuwutsindira niyo yaba fantine yawutsindiye i rio mu gihugu cya brazil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ikaba yabaye umukobwa wa mbere watsindiye umudari mu burundi uburundi bukaba bufite imidari ibiri rudende umudari w'inzabu wa venise niyongabo n'umudari wa arja watsindiwe na francine niyonsaba abantu bose bazabona ibisigo n'imidari bike ariko diane nakumenyesha yuko kugeza uno munsi mu bihugu biri kuri tari irindwi bitarabaha umudari wa olympique kandi urumva bose yaba francine yaba na wavuze na venise bose ni mu byo kwiruka batahukanye iyo midari
batahukanye imidari mu kwiruka kuko ikindi bamenya diane ni uko inkino nk'izo nkino za judo za karate za esikimu inkino za natasiyo ibisaba ubuhinga bwinshi bisaba ibikoresho byinshi kenshi usanga ari inkino zitsindirwa n'abantu bo mu bihugu bikomakomeye kuko bakura bafite ibyo bikoresho ariko ugasanga mu bihugu byacu by'uburundi biragoye urandika n'amapipine mu burundi usanga ari make ntiboga mu mazi gusa boga n'amapipine ariko kwirukanka izo zirahari biroroha rero gutegura umatereke mu burundi yirukanka gusumba gutegura uza gukora na natasiyo za tenisi cyangwa izindi nkino ego desire hatunga imana umumenyesha amakuru wacu wa siporo urakoze cyane reka ndakureke ko ndumva amatelefone atameze na neza wakoze kuduha aka kanya kugira ngo tubwire igice cerekeye uburundi muri mino mikino ya olympique uzogenda utubwira buke bukuko izogenda iragenda yaba aba eliora bari koga n'abandi bari kwiruka uko bazogenda baravyifatamo muri iyo mikino wakoze cyane desire
urakoze cyane ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda anete unkundire nawe turaca utubwira ku vyerekeye u rwanda muri rusangi amateka y'u rwanda muri olympique n'ingene abakinyi bagiye bararuserukira ariko imbere yaho mbanze nje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo ndahera kuri elvis elvis ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga elvis uratwumva elvis uratwumva Elvis eh, bamunkure ko ku ku muhinga bw'ivyuma numva ari ku bindi biyago ndakira Citizen Citizen ikaze ku ijwi rya Amerika no muri muri isanga
murakoze cyane diane nanjye ndabaramukije Mm, nibaza ko rero hari dufise ikibazo co mu Rwanda ko yaba Desire yaba we Citizen sindiko ndabumva neza ubaza akabazo wihuse eh, Citizen numve ko nza gushobora kukandukurura ngo mu gihe batakumvise neza ndagasubiremwe akabazo kawe
ikibazo cyanjye nshingiye kuri facebook uko mwabyanditse ti amahirwe duha u rwanda n'uburundi ni ayahe Ah, icyo reba ntekereza ko bijyanye n'imikino bakina muri Ah, Cit- Citizen usanga hari ibintu byinshi Citi- Citizen umbabarire muhinga bw'ivyuma bariko barayobora kino kiganiro bambwiye ko badashobora ku- kugumana kuri telefone ko amajwi ameze nabi cane barasubira kukwakura n'ivyakunda zohara amahirwe masa bidakunze nta kundi mugabo numva umenga waruranisha kumenya amahirwe y'u Rwanda n'Uburundi muri bino ino mikino ya no ya Olympique Annette araza kwigaruka ko niwe tugiye kubandanya na kino kiganiro Annette u Rwanda nago nyene rwararungitse abakinyi eh, muri Jeux Olympique bangana gute bakina mu yahe mikino
u rwanda rwohereje abakinnyi umunani muri jeux olympique bari muri mu mikino ine Eh, harimo abakinnyi batatu bari mu mukino wo gusiganwa ku magare Eh, mu bagabo ni manizabayo eric hanyuma hakaza ingabire diane uyu nguyu yarasiganwe yaranarushanyijwe ariko ntabwo byigeze bigenda neza Eh, undi ni mwamikazi jazira ku munsi w'ejo yari arimo gusiganwa mu cyitwa mountain bike hanyuma rero biza kurangira abaye uwa mirongo itatu na kane mu bakinnyi mirongo itatu eh, na batandatu bari barushanijwe ariko babiri muri abo mirongo itandatu mirongo itatu na batandatu bari barushanijwe ntabwo bigeze barangiza isiganwa ni ukuvuga ngo mu yandi magambo mwamikazi jazira yabaye uwa nyuma mu irushanwa kuko urumva abo ngabo batarusha batasi- batashoje irushanwa ntabwo bababara ni ukuvuga ngo rero yabaye wa mirongo itatu na kane mu bakinnyi mirongo itatu na bane hanyuma eh, u- u- abandi bakinnyi dufite tuvuye kuri abo bakinnyi batatu b'amagare dufitemo abakinnyi bo kwirukanka eh, nimubona ive urushanwa mu bihumbi icumi wiruka metero ibihumbi icumi hakaza ubwo ni mu bagabo mu bagore tukagiramo mukandayisenga clementine ukina full marathon ibirometero mirongo ine na bibiri noneho eh, mu yindi rushanwa ni ni ukoga tukagiramo cyusa eh, tu- tukagiramo cyusa pierre oscar ukina icyitwa butterfly ni metero ijana tukagiramo umuhoza uwa divine ukina icyitwa freestyle metero mirongo itanu Eh, abo nibo bakinnyi bahari mu mukino wa swimming hanyuma undi mukinnyi u rwanda rwari rufite ni umukinnyi wo muri fencing umukino wa fencing uyu we yamaze gusezererwa mu irushanwa witwa uwihoreye tufaha ye- we yamaze gusezererwa kuko yaratsinzwe eh, itariki makumyabiri n'indwi z'uku kwezi eh, Ego.
turimo hanyuma ga ni abo Annette bakinnyi rero umunani eh, boherejwe na delegasiyo cyangwa se boherejwe n'igihugu cy'u rwanda eh, ariko batatu bamaze kurushanwa babiri barasezerewe eh, mu gihe dutegereje kureba uko abandi bazaba bitwara mu yindi mikino izabiza mu gihe kiri imbere Mm. Eh, em, a- Mm.
amateka y'u Rwanda na Olympique ni ayahe hari imidari u Rwanda rumaze gutahukana ikaba ihari ni yahe mu yahe mikino
oya u rwanda rwitabiriye bwa mbere imikino ya jeux olympique mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kane icyo gihe iyo mikino olympique yabereye los angeles muri leta zunze ubumwe za amerika u rwanda rwohereje abakinnyi batatu ariko muri abo bakinnyi batatu bose harimo faustin butera na jean marie rudasingwa mu badamu bari boherejeyo mariceline mukamurenzi ni ngo rero nta mukinnyi n'umwe wigeze abasha kwitwara neza kubera ko u rwanda nta mudari wa zahabu cyangwa se uwa silva rwari rwaba kwegukana muri iyi mikino olympique ariko muri bibiri na muri bibiri na kane u rwanda rwabashije kwegukana umudari wegukanywe na jean de dieu nkundabera watwaye umudari wa bronze muri mu mikino ya para olympics so imikino ya para olympics ikurikira imikino olympique ubu harimo haraba imikino olympique nirangira hazahita hatangira imikino ya para olympics hanyuma rero muri para olympics akaba aribwo yabashije kwegukana uwo mudari wa bronze mu birukanka hari mu bihumbi bibiri na kane ndetse iyo mikino n'ubundi ikaba yari yabereye mu bugereki urakoze cyane rwose anete nakire sitizene numve ko telefone ishobora kumvikana ubu sitizene nakwemere ko nshyasura kusaba muhinga bw'ibyuma akakugarukana kugira twumve ko twumvikana akabazo kawe rero
ubu noneho uranyumva neza yego ubu ni sawa
aha aho ni sawa nanjye ndabumva neza icyo navugaga ku bijyanye n'iyi mikino ya jesu olympique ya olympique ibera mu bufaransa kuri topiki mwavuze ko mu burundi n'u rwanda ati ni ikihe twiteze nanjye icyo ndi bubaze abatumirwa mwadutumiriye cyane cyane ubwo birumvikana ndahera kuri kote yo mu rwanda byaba byiza baduhereye ku mateka ya kera na kare yari amaze kuvuga igihe u rwanda rwitabiriye ino mikino ariko se iyo tugiye muri kompetisiyo abantu boga muri metero ijana barwanisha inkota kandi imikino ya olympique ihuza abaturutse mu bihugu bose iyo bakoze komparezo komparezo guhuza uko iyi mikino abantu bagiye guhatanamo n'uko iwabo bayikina kuko baba batazi igihugu kiri butombora ikindi bagenda bafite icyizere cy'uko hari aho bazagera icyo ni kimwe hanyuma icya kabiri bano boga ati yagiye yoga muri metero ijana iyo turebye abantu batsinda mu myaka ine ishize no mu myaka umunani ibanziriza y'uyu munsi aboga metero ijana twabonye amasegonda cyangwa iminota bayoze mu rwanda dufite umuntu ushobora koga metero ijana kuri cya kigero ku buryo tushobora kuvuga ngo umuntu arahagurutse hanyuma ikindi ndi bugarukeho icyo ni ikibazo kiri rusange ntari bubaze umutumirwa uhagarariye u rwanda ndashaka kumenya ibijyanye n'ibikorwa remezo bijyanye no gutegura imikino ya olympique buri gihe ibera iyo hirya ari nabyo perezida macron yagarutseho ejo bundi avuga ibijyanye no gutegura imikino ya olympique ati mushyire imbaraga mu gutegura ibikorwa remezo bifasha afurika na amerika y'amajyepfo mu kwakira imikino nk'iyi ngiyi iyo murebye mu ntekerezo zanyu abanyamakuru bakora isesengura mwebwe mufite mu nshingano ino mikino ya olympique mubona wani deyi hari igihe kizagera tukabasha afurika nk'uko twakiye igikombe cy'isi hari igihe kizagera ino mikino tukayakira noneho birumvikana ijya kwishera ku rugo ndagaruka mu karere u rwanda ruhereyemo sadec afurika y'amajyepfo cpgr afurika y'ibiyaga bigari ndetse na east africa afurika y'uburasirazuba nyakubahwa mutumirwa wacu mubona icyizere mufite hakurikijwe uko mubona sitizene unyarutse unyarutse kubaza ibibazo kuko kizagera tukakira ino mikino murakoze urakoze cyane ubwira umunsi mwiza sitizene anete sitizene abajije ibibazo byinshi ugerageze ubuvunagure mu kumwisha ko duse benshi baturindire ku mirongo y'indi ya telefone ntitubimakanya ijambo ni rwawe anete
wenda mbereye ku cya mbere yavuze ngo amateka y'u rwanda mu mikino olympique nari narigarutseho ko batangiye kwitabira iyi mikino olympique mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kane kugeza uyu munsi nta na rimwe u rwanda rwari rwaba gusiba mu gihe cyose imikino olympique yabaye ubu ngubu barimo kwitabira ku nshuro ya cumi ariko muri izo nshuro icumi zose nta na rimwe u rwanda rwari rwaba gutwara umudari mu mikino olympique ikindi yaragarutseho yaravuze ati umukino wo koga ngira ngo diane wenda niza kugira icyo nibagirwa uze kunyakanira yaravuze ku kijyanye n'umukino wo koga niba koko ah, abandi bakinnyi uko barushanwa wenda abakinnyi b'u rwanda baba bafite amahirwe yo kuba barushanwa nabo kugira ngo babe bagira ibihe byiza Eh, ndagira ngo mwibutse umukino wo koga ntabwo uramara igihe cy'imyaka makumyabiri utangiye mu rwanda ni ukuvuga ko uracyari muri siporo nshya zimaze kuza mu rwanda tujya kureba abantu turushanwa nabo eh, cyangwa se u rwanda ibihugu birushanwa nabo abo bakinnyi bandi baba barimo gukina urasanga ari bya bihugu bifite amazi ahantu hose bidasaba kujya kwishyura pisine kugira ngo ubone aho wogera mu gihe mu rwanda bigoye cyane ko ushobora gusanga amazi ahantu hose ku buryo umuntu ari bwoge akenshi iyi mikino abantu benshi nta nubwo nk'imikino nka tenisi nk'imikino nka za um, nka za golf nk'imikino yo koga nk'iyi ngiyi za swimming usanga abantu benshi batayi- batayitinyuka ngo bayikine kubera ko baba bazi neza ko ari imikino uh, ihenze isaba ibintu bihenze rero navuga ko urebye uh, n'amarushanwa muri rusange mu rwanda uko ameze y'iyi mikino yo koga wajya no kureba ku bindi bihugu ukuntu biba bimeze njye ku bwanjye navuga ko mu by'ukuri tuba tutari ku rwego rwiza rw'uko twaza kurushanwa ari nayo mpamvu iteka bihora bigoye ko u rwanda rushobora kwegukana umudari muri iyi mikino Eh, ikindi yarabajije niba nibuka neza yavuze ngo se birashoboka ko ibihugu bya afurika bishobora kuzagira ariko cyane cyane nka east africa bishobora kuzagira amahirwe yo kwakira iyi mikino ya jeux olympique Eh, ku bwanjye nasubiza iki kibazo mvuga ngo Eh, reka turebe reka turebe byibuze na africa cup of nations tuzakira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi uko izagenda niba nayo izadukundira tukayakira kuko urebye nk'ibihugu byapiganiwe cyangwa byatsindiye kwakira iryo rushanwa uyu munsi tugeze muri makumyabiri na kane urebye nko ku bikorwa remezo wavuga ko bakiri kuri mirongo ine ku ijana uribaze se tuzagera muri makumyabiri na gatandatu byibuze byarangiye cyangwa se nabyo birashoboka ko irushanwa rishobora kuzata- kuzatwarwa ahandi nibaza rero ikibazo gikomeye cyane tugira ni ibikorwa remezo ni umutekano eh, ku buryo biba bigoye ko ibi bihugu aba bakinnyi ku buryo bashobora no Murakoze.
kwizera bakavuga bati tu- mujyane irushanwa mu gihugu runaka kuko urugero nibyo nari twari turimo kuvuga mu kanya aha turi hari harimo kubera umukino w'umukinnyi Nadal na Novak abo ni abakinnyi akenshi Bazwi iyo cyane.
bagiye kuza mu marushanwa icyo bareba bareba umutekano wabo bareba buri kimwe cyose ni ukuvuga ngo rero urebye infrastructure ni ikibazo gikomeye cyane muri afurika Ni- ariko kandi Urakoze eh, cyane.
n'umutekano muri rusange urakoze cyane navuga ko yanete tutari twaba kugera ku rwego rwo kuvuga ngo dushobora kwe- kwe- kwakira iyo mikino mu buryo bworoshye nk'uko urimo urakoze kugira.
cyane Eh, yagarutse ku kintu c'inkota imikino y'inkota ni imikino yakunzwe cane gose ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo vowa radio yacu twarashiriyeko akavideo mushatse muze kubitiza kw'amaso twarase ama message menshi ubutumwa bwinshi kuri iyo mikino Ah, mu kanya ndabona tim harris ishimwe ariko aragana muri studio ndimo kugira ngo aze kutubwira bimwe mu za- mu byavugiye kuri iyo nkuru twabatangarije ariko imbere y'uko tim tuca tumugura mikro n'imiryango anete imikino y'inkota yakunzwe cane n'abakunzi b'ijwi rya amerika imeze gute bakina gute kuko byararyoheye byara byararyoheye cane abari mu rwanda no mu burundi Mm, ngo tu- ntabwo ntabwo mu rwanda ntabwo mu rwanda navuga ko wari umukino uteye imbere cyane cyane ko no kugira ngo eh, uyu mukinnyi uhagarariye u rwanda aze kuwukinamo ni nk'uko desire yabigarutseho ni itike yahawe u rwanda ntabwo ari ukuvuga ngo ni karifikasiyo yabonetse Mm, ni itike yahawe u rwanda mu buryo bwo kuvuga ngo benterese abakinnyi benterese amafederasiyo ku buryo byibuze bashobora gushyiraho iyo mikino noneho bakaba bayikina ku buryo buhoraho cyangwa se eh, ba- ba- bashaka amarushanwa menshi akabaho y'iyo mikino mm.
rero ntabwo ari umukino wavuga ngo wari waba gutera imbere ni nayo mpamvu uwihoreye yaje kurushanwa ahangaha agahita atsindwa amanota arindwi kuri cumi n'atanu Eh, nabwo uhita ureba ko harimo urugendo runini cyane kandi ikindi ngewe ntekereza ko eh, n'iyo mikino wenda tuba tunamazemo n'igihe uretse n'iyo ngiyo mishya wenda twagombye ngewe ntekereza ko hagombye gushyirwamo imbaraga cyane kugira ngo n'iyo ngiyi hari Mhm, mikeya bashobore cyangwa se kwegera myinshi Eh, ibe yaje kwitabwaho bashakire abakinnyi imikino ihoraho bashakire abakinnyi amakompetisiyo ahoraho apana kuvuga ngo bategura ari uko irushanwa ryageze kuko iki ni cyo kibazo gikomeye cyane gituma ibi bihugu mu by'ukuri bidashobora kwegukana imidari eh, nari kumvuga ko ari umukino wakunzwe cyane ku rubuga rwacu rwa facebook abakunzi b'ijwi ry'amerika barawukunze ariko nk'umvise umukino w'inkota ku nshuro ya mbere n'umukino utamenyerewe mu karere k'ibiyaga binini muri make wamubwira ko ari umukino ugenda gute inkota mu mikino bigenda gute
ni umukino w'inkota ni umukino bakinisha inkota inkota wenda nk'abantu ba ubwo nabivuga gute ni umukino bakinisha inkota ariko noneho bigasaba ko abantu baba bipfutse cyangwa se bikingiye mu maso cyane cyane ndetse no mu ijosi bakambara amakasike iyo urebye ukuntu bambara bambara ibintu byinshi cyane twese udashobora keretse iyo urimo kubireba bambara ibintu byinshi cyane bibakingira haba mu gituza haba ku maboko haba mu maso kubera ko ari inkota kandi ari inkota bya nyabyo atari agati cyangwa iki ni ukuvuga ngo iramutse uramutse uhushije byanga bikunda wakwica mugenzi wawe cyangwa wamukomeretsa ni umukino w'inkota rero ni nayo mpamvu baba bagomba kwikingira bakambara imyenda myinshi ariko nanone ifite ukuntu igenda ikingira umubiri aba ari inkota ishobora kukujomba ikakukomeretsa inkota nyankota ni inkota nyankota ni inkota nyankota niyo mpamvu bikingira kuriya niyo mpamvu navuze ngo bambara ibintu byinshi cyane ku buryo utarimo kubireba udashobora kubyumva ariko nk'iyo ubireba barimo kwambara bagiye gukina niyo yaba ari imyitozo gusa uhita ubibona ko ni imyenda myinshi bambara n'ibindi byuma byinshi baba bafite ku mubiri bibakingira kugira ngo bataza gukomereka ukaba ushaka rero kuraba ingene iyo mikino igenda uje ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo vowa radiyo yacu hari akavidewo twagushiriye ko mpindukira iburyo bwanje tim harris ishimwe ageze muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika tim iyo nkuru y'inkota yarakunzwe cyane ku mbuga ngurukanabumenyi ikaze muri murisanga hamucunshishiriza amaso gato ku co bagiye baravuga abakunzi bacu yes nibyo diane inkuru yarakunzwe cyane ku buryo hari ubutumwa bwinshi twagiye tubona bituruka mu rwanda no mu burundi ku bakunzi bacu mpereye ku wa mbere witwa amigo leo yagize ati next time cyangwa se ikindi gihe azabikora neza courage ubwo yavugaga nyine umunyarwanda warahuye n'umuyapanikazi naho uwitwa irakoze abdalla sharif yaragize ati ati baramugambaniye vraiment naho ni bashire agira ati ubundi se watsinda umuyapani ku nkota koko witwa dukoze umuremyi jean batiste jean pacifique ati ntako atageze rwose kurwana n'umuyapani ntibyoroshye ahubwo congratulations kuri we kuko mbona ari we watsinze naho maze best driver ati gute u rwanda ruja mu mahiganwa ubundi iwe ni ikibazo ari kwibaza witwa bibakumana jado naho miseke ararwana kabisa mu rwanda imikino y'inkota ni ikintu gishya nta nubwo nari nzi ko ihaba mu gihe mu buyapani umwana avuka yiga kurwanisha inkota ahubwo umunyarwandakazi yatsinze kuko yabonye amanota arindwi undi akabona cumi n'atanu uwitwa ruberi intwari ernest douglas ati mbona hatsinze umunyarwanda ahubwo nimba yabashije kubona amanota arindwi undi akabona cumi n'atanu ahanganye n'amaraso y'abasamurayi ahubwo uwo mwari bagomba guhita uba uwa mbere muri afurika naho nowe ndayisiga ati hari ibintu bitagereranywa ni nka kurya wahuza rayon siporo na real madrid buriya umuyapani nirwo rukino rwiwe ubutumwa burakomeza witwa niyo nsaba jeremy ati barwanishe ubuhiri cyangwa amabuye turebe ko umuzungu adataha naho murenzi sositeri ati wa mukobwa we wa mukobwa we nawo naho wari amabuye umunyarwanda ku muyapani koko ntaho byabaye naho rusengimana francois ati baze nawe umunyarwandakazi kuri kuri iyi nkota aha niho baca umugani ngo umuswa wigere ibuye ubutumwa buri kugenda buba bwinshi witwa giovanni dos santos ati abamuhuje n'umuyapani n'abamuhuje n'umuyapani nibo bagize nabi uwo worwana n'umuyapani koko ku nkota uri umunyafurika nawe habimana alain ati ahubwo barebe niba ataramukomerekeje by'indengakamere
imbere ko bandanya n'umunyarwandakazi yahuye n'umuyapani apana n'umuyapanikazi
kubera ko ari umukino w'abakobwa n'abakobwa bose yego bandanye udusomere noneho uwitwa egide nizeyimana ati nawe umva aka kantu umuyapani ubwo ninde utazi ko abayapani baza mu bihugu bitatu bya mbere bifite abantu bazi kurwanisha inkota ku isi ahubwo abanyarwanda mumfashe dushimire tumushimire kuko ntako atageze naho uwitwa shabani ahmed raki naho ati naho hari akazi naho zashe hakizimana sha naho yagerageza gasagure amikirode ati iyo amutsinda niyo yari kuba ari inkuru naho urwibutso twesite olivier naho yarwanyije kuko naho yarwanyije kuko abayapani ni ba nyiri inkota next time azaza yakosoye aho byapfiriye niyo mukiza rwitera kizito ahubwo nta ahubwo ntabwo yamuhitanye ubwo nabarebye nyine ukuntu byagenze naho witwa miri elimerikia de muroba ati sha baramurenganije kubahuza n'umuyapani ku nkota naho gerard mugire ingaruka ku myitozo uzabikora ikindi gihe pe rabani nkurikiyindavi ati ariko se umunyarwanda yotsinda umuyakuza biciye mu yihe nzira reba n'ubutumwa ni bwinshi cyane ntakurangiza ni bwinshi cyane urakoze niko ndabona ufite byinshi cyane ariko dutumire abakunzi b'ijwi rya amerika babishaka baje ko kuri facebook yacu vowa radiyo yacu barabe iyo videwo timu harisi shima wakoze cyane kunshishiriza amaso kuri ubwo butumwa bw'inkota twagarutse kuri iyo mikino kuko iri mu yakunzwe cyane muyo twagiye turabatangaritse kuba barayitabiriye cyane barabiraba cyane wakoze timu urakoze cyane cyane ego ndakuri ko bandanye kuja gutegura ibiganiro wowe ukuriye siporo jewe kuvuga kuri mikorosite siporo uri wowe uri kuyara njye ndiruka naje ndiruka baranzi urakoze tima ijwi rya amerika washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda mu kanya ndasubira ipari mu bufaransa ariko mbanze nakire claver ku murongo wa telefone claver ikaze ku ijwi rya amerika claver uratwumva claver bamwumvanire ko si hari richmond uratwumva ego uratwumva richmond
ndabumva cyane twebwe muvugana ubu ni richmond yarasamaye ikaze ku ijwi rya amerika claver hama akabazo kawe wihuta
ikibazo cyanjye nagomba kubaza ku byerekeye abakinnyi bo mu burundi urabona ko uburongozi bwabo bwabo lidiya sekera batagiye bumvikana cyane na muvuduka nagomba kubaza akabazo kanje ku bintu bizogira ingaruka ku bakinnyi bagiye bafise abarongozi batubate ko barumvikana ko ku batoranije kugenda mu mahiganwa hirya no hino mu gihugu kuri uyu yaramenyereye ibintu by'inkino francine niyo saba atamwe ko kandi ikibazo kiwe cyari cyaravuzwe kuva kare mu ntango ariko lidiya sekera ntabyiteho wewe ntamufashe nk'uko yaramuserukizi w'abarundi unkundire claver kubera ko yaba lidiya sekera yaba ndi urwo ruhonda tago dufise ariko iryo ke turi kuravuga turarizi ku ijwi rya amerika turifitiye kopi turaza guhindukiza akabazo tukabaze anete niwe ari ngaha desire yamaze kuva ku murongo wa telefone ubundi habaye kumenya ni indarungi kandi anete akiri ngaha ku murongo wa telefone claver abakinnyi wari watubwiye ababatora niyo olympique batora ni umuntu abatora ninde abatora umusubiremo kugira ngo iki kibazo ntitugitebe ko impande zikivugwa ko zitahari
yego cyane
nibyo twari twagarutseho ni ukuvuga ngo abakinnyi batorwa na komite olympique y'imbere mu gihugu ariko noneho bamara kubatora babatora gute babatora binyuze mu makompetisiyo baba barakina nabo ntabwo babareba ngo bavuge ngo ngwino hano ahubwo uko bitwaye imbere mu gihugu bituma baba abakinnyi bashobora kujya mu marushanwa ya afurika kugira ngo habe habaho karifikasiyo cyangwa se niba ari ubutumire bwa komite olympique nk'uko u rwanda uyu mukinnyi uwihoreye yabonye ubutumire bwa komite olympique kubera ko umukinnyi wa fensingi ari umukinnyi mushya u rwanda rutangiye ubwo federasiyo noneho ubwayo na komite olympique no komite olympique niyo ihitamo mu mafederasiyo agiye atandukanye bagahitamo abakinnyi bashaka kohereza yego urakoze cyane claver ikibazo ca cingene ivya olympique vyatunganije mu burundi hari impande zashavuye ngo ntihari kugenda bagiye ngo uwatoye isuye ari gutora nitwagira imana tukaronka madamu lidia sekera tuzobigaruka ko tubibaze bidakunze tuzoca kumenyesha amakuru desire hatunga imana turabira ico bamwe n'abandi baza kubagiye n'uwarabwirijwe n'ingene vyagenze kugira ngo abatoranijwe bagende nibaza ko inyota yawe iheze mu kurindira ko tuzokugaruka ko ugira Yego, umunsi murakoze mwiza cyane.
ego nuko annette um, wumvisemwo mu butumwa timu yaradusomeye mu kanya ariko hariho n'uyundi yitwa jean baptiste nsabimana yatwandikiye email ndende atubwira ijwi rya amerika aciye kuri mugenzi wacu thomas kamiri ndabaza ati ndabasavye um, mumbarire um, ngo ico n- ni- byanditse mu kinyarwanda mugakora ndi umurundi kazi reka nce ndanabihindagura ni ku byo nshobora ngo mu nganzo udusangize ico afurika yiteze muri ino jeux olympique ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane afurika yiteze ikiga anete ni akabazo ka jean baptiste nsabimana yatwandikiye
afurika se afurika afurika yiteze iki Eh, afurika ndamusubiza mu buryo bubiri afurika y'uburasirazuba eh, turi ku barundi cyane n'aba- n'abagande nako turi ku banyakenya n'abagande kuko mpamya nashidikanya ko bashobora kuzaduha imidari cyane cyane nko mu kwirukanka Eh, ubwo icyo ngicyo cy- cyavuyeho kuri east africa ubwo ndumva ngerageje kumuha igisubizo hanyuma kuri afurika muri rusange eh, ni ukureba mu bari n'abategarugori mu mukino wa futuboro byo ntabwo birimo gukunda neza kuko duhagarariwe na zambia na nigeria bamaze gutsindwa ni ukuvuga ngo nta cyizere gihari urebye uko bamaze kwitwara mu mikino ibiri y'amatsinda irangiye ubu ngubu hasigaye imikino imwe y'amatsinda hanyuma mu bagabo urebye eh, dufite morocco dufite egypte eh, zabashije gutsinda mali na guine nazo ntabwo zimeze neza mu mupira w'amaguru ubwo aho ngaho ni mu batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu ubwo ni ukuvuga ngo dufite morocco na egypte dutekereza cyangwa twi- twibaza ko dushobora kuzitwara neza kuko hasigaye undi mukino birashoboka ko babona karifikasiyo ibajyana mu cyiciro gikurikiraho cya kimwe cya kane Eh, hanyuma urebye nko muri basiketi ikipe abantu bose biteze nibaza ko ishobora no kuzagira ikintu gikomeye ikora muri afurika ni eritrea ubwo mu gusiganwa mu magare hakaza ndetse n'ikipe ya south sudan mu mikino ya ya basket hanyuma kandi hakaza na nigeria y'abagore mu mikino ya basket ari ni amakipe mu by'ukuri ubona ko akomeye kuko nko kuri south sudan mbere y'uko iyi mikino ya olympic itangira abantu barabyibuka yakinnye na leta zunze ubumwe za amerika umukino urangira ari amanota ijana na rimwe kwi- ku- kuri mirongo icyenda n'icyenda ha- ku- eh, eh, ku ijana kuko hari harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe gusa hanyuma eh, mu- ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya south sudan mu mukino wa basket yatsinze serbia Mm, iryo ni urakoze.
isomo ni Eh.
ukuvuga ngo rero ah, mu rwego rwa afurika turaza kurebera mu yindi mikino ariko muri east africa ho turi ku bagande ndetse n'abanyakenya ko bashobora kuza gutahana imidari kuko si ubwa mbere baba babikoze Mm, urakoze um, eh, jean baptiste nsabimana acongera akavuga ngo ngo ese ngo ni kwereka afurika y'ibihugu b'ibiyaga bigari ngo ifise ngo abatlete bakenya muri jeux olympique ifise bakenya impamvu bagira impamvu bagira abaterete bakeya nk'ubu ngubu urebye u rwanda uburundi kongo eh, impamvu bagira abaterete bakeya buriya uko ugiye ukitwara neza mu irushanwa biguha amahirwe y'uko abandi bakinnyi y'uko utegura abakinnyi benshi y'uko abakinnyi bagenda baba benshi ariko n'ubundi iyo ugenda nugira ikintu ukora mu irushanwa biba bigoye kandi uko igihugu kigenda kigira amanota uko igihugu kigenda cyitwara neza mu mikino runaka kigenda kigira amanota noneho igihugu cyagenda kigira amanota hakaba hari imyanya runaka bagenda noneho ba- ba- bas- bagishyiraho tuvuge wenda uri uwa mbere uri uwa kabiri uri uwa gatatu uko ugenda wongera amanota nk'igihugu bigenda byongerera n'amanota n'abakinnyi bawe noneho abakinnyi bakaba babona imyanya myinshi yo kwitabira irushanwa nk'ubu ng'abanyakenya kubera ko akenshi baza ah, usanga aribo ba mbere mu- ba- bagerageza kuba aba mbere muri afurika ugasanga muri za diamond league baragenda bagatwara amarushanwa ugasanga abagande baragenda bagatwara amarushanwa ni ukuvuga ngo igihugu kigenda kibona amanota noneho bigatuma babona imyanya myinshi yo kohereza abaterete muri iyi mikino ariko nk'u rwanda nta mudari uburundi buheruka gutwara umudari kera kongo usanga nyine izo zose ziguma ziba inzitizi kubera kubera ko nabo bakeya baba bagiyeyo ntabwo bagenda ngo bagire ikintu bakora baragenda bakitabira irushanwa bagahita basezererwa bagataha nta mudari batahanye nka amerika yarungitse abakinnyi amajana atanu na mirongo icenda na babiri umuntu yakwibaza ngo amerika ya- ifise abakinnyi benshi gusumba abandi
urumva bagomba kubohereza Eh.
kubera ko amerika urugero rworoshye Eh.
Eh, kevin durant urebye mu bagabo niwe top scorer wa wa wa olympics niwe mukinnyi umaze gutsinda amanota menshi w'imikino ya ya wa w'imikino ya olympic noneho n'ujya mu bagore ni urugero akantu koroshye mu bagore wenda muri football nibo bafite imidari itatu yikurikiranya nta yindi kipe yigeze ibikora mu mupira w'amaguru mu- mu- mu- mu- mu- haba mu bagore no mu bagabo ni ukuvuga ngo wareba haba mu kwirukanka haba mu gusiganwa haba he usanga n'ubundi bafite imidari ya mbere cyangwa baratwara iya kabiri ibyo ni ibintu bi- bihoraho bituma igihugu gihora kibona eh, amahirwe yo kohereza abakinnyi benshi kandi n'ikindi nka leta zunze ubumwe za amerika baba bafite imikino myinshi imikino Mm.
myinshi rero mu gihugu isobanura ko n'abakinnyi bazabona karifikasiyo zo Bazoba gukina benshi.
jeux olympique nabo bagomba kuba benshi Okay, Anete turiko dusanga abasoza ya kino kiganiro minota cumi gusa turaduhejeje nsaba imbabazi abatwandikiye amatelefone vy'ukuri kw'ijwi rya Amerika uno musi vyatunaniye ntituriko turabatora ariko nta kundi twibaza ko utubazo dutandukanye mwari kubaza twabashikiye aho mwari kwibariza mwebwe nyene tugiye mu gice ca nyuma nshaka ko duharira utuntu n'utundi uze kunyishura mu kanya gato gato kubera ko hariho vyinshi ba- ba- ba- bagiye barabaza ariko tutashoboye ku um, twagiye turaberamwo tu- turihuta tutubaze kugira ngo uh, tuturonkere umuco bambwiye ko richmond agarutse ku murongo wa telefone twumve ko twumvikana imbere ko ncanja mu tuntu n'utundi richmond ikaze
yego murakoze eh, kuherereye he uce wihuta akabazo kawe
ndi muri tanzania nari mfite utubazo dushyira kuri dutatu akabazo ka mbere tumenyereye ku- ku- ku- kuri izi nkino mpuzamakungu ari nko muri football haraba aba- abashobora kubyitabira ugasanga bamaze kurondera amakarifikasiyo ku migabane yabo ndashaka kumenya abo kugira ngo igihugu kanaka kijye muri jezi olympique nawe uko bigenda Mm, eh, akabazo ka Richmond- kabiri Mhm.
akabazo ka kabiri nashaka kumenya uburundi bwa bwaserukiye mu nkino izihe n'izihe Mm.
ka gatatu ari nako ka nyuma nshaka kumenya ku ruhande rwa football mu- imi- ibi- ibihugu byitabira aho bahasanzwe hajyayo abakinnyi abahe b'imyaka iyihe cyangwa hajyayo umukinnyi uwo ari we wese kugira tumenyere muri coupe du monde urakoze cyane ariko uh, Richmond muri ibyo bibazo byose bitatu nkundira neta kwishoye ku kanyuma kuko bibiri bindi byavugiwemo uze kubiraba kubyumviza kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nitwobigaruka ko kugira ngo duhe amahigwe uh, ikiganiro cyo kwishura utubazo twinshi urakoze Eh, gwanete wishure eh, wihuse akabazo kanyu mutundi mwari mwatugarutse ko ko kumenya abakinyi ba football niba hari ibi- abazwi cyane barimwo hanyuma imyaka yo kuja muri iyo olympique ni ingahe ni imyaka makumyabiri ni, ni munsi ya makumyabiri n'itatu munsi ya makumyabiri n'itatu ariko bagahita babakonsidaringa nk'aho ari imyaka makumyabiri n'itatu ni ukuvuga ngo afite na cumi n'icyenda afite n'ingahe uyu mwaka mu bagore niho bakoze niho bashyizeho ikintu gishya cy'uko imyaka ntabwo bigeze bayi- bayirebaho ariko ubundi bahoraga bareba ku myaka ubu rero mu cyiciro cy'abagore imyaka bayivanyeho umuntu wese imyaka afite yaza akarushanwa agomba kuba yujuje ibyangombwa ari n'umwenegihugu mbese akina muri iyo kipe yaza ariko mu bagabo ni imyaka makumyabiri n'itatu ikindi yari yavuze eh, yarabajije ndumva wenda ego.
twa- abakinyi a- abakinyi rurangiranwa bari ngaho muri uh, football ni bande
abakinnyi babandi tumenyereye ni abahari
byagenze gute
ni uko barengeje imyaka benshi barengeje Ah, imyaka barengeje imyaka bisha Yeah, byumvikana no, ego.
wenda nka Kylian Mbappe yaza kuba akiri muri makumyabiri n'umwe twakamubonye uyu munsi yamaze kugera kuri makumyabiri n'ine so abakinnyi benshi barengeje imyaka Eh, nuko Eh, akabazo ngira ngo abatayirengeje wenda nka Erling Braut Haaland ikipe ye igihugu cye muri rusange ntikigeze kibona karifikasiyo ubwo ndi kugerageza wenda kuri abo bakinnyi bazi eh, abandi rero ba- nka nka Sadio Mane Senegal ntibigeze bagera ahangaha ariko abakobwa Nka Mo Salah.
abakobwa barabaretse Eh?
abakobwa n'abagore imyaka ntibayirabiyeko imyaka ntabwo bigeze bayirebaho ariko nibyo nakubwiye afurika amakipe yabonye karifikasiyo ni abiri yonyine ni nigeria na zambia kubera ko ariyo myanya yonyine twemerewe muri iyi mikino ya jezo olympique nuko rero utuntu n'utundi abakinnyi bakuryoheye ibyagutunguye nayo ngiye kuvuga ngo bakuryoheye ariko byagutunguye ibyagutunguye makipe cyane rwose ni icahe ngaho ipariga anete
ngira ngo ikintu cyatunguranye urebye nta kintu kugeza aka kanya wavuga ngo cyaratunguranye kubera ko urebye ni abafaransa bamaze gutwara umudari muri rugby urebye ko bakinaga warabibonaga n'ubundi nibo bari ba shampiyona y'isi ni ibintu nyine byari biri aho ngaho kugeza aka kanya nta kintu kiraba wavuga ngo cyaratunguranye ngo hari umukinnyi waje wenda atwara umudari cyangwa ikipe runaka yaraje itwara umudari bitari byitezwe ariko wenda mu ikintu cyanunguye kuri ngewe nk'umuntu ni ukureba uko ikipe ya israel y'abatarengeje imyaka makumyabiri n'itatu irimo gukina bari bamaze imyaka mirongo itanu batitabiriye imikino mu ntambara igihugu kirimo mu by'ukuri urebye uko barimo gukina navuga ko ngewe byaranunguye kuko sinari mbyiteze hanyuma pari ubundi ni igisagara kigenderwa cyane n'abantu benshi hari ingaruka y'ibiriko biragira kuri icyo gisagara cy'umurwa mukuru w'ubufaransa
ingaruka nazivuga mu buryo bubiri ni ingaruka z'uko ari umujyi wajwemo abantu benshi cyangwa urimo kwakira abantu benshi ibyo bihita byumvikanisha ko mu bucuruzi bigenda neza cya kabiri navuga ko ni umujyi n'ubundi usanzwe uhenze ariko noneho muri iki gihe cya olympic ibiciro byaruriye cyane ariko kandi ku bakerarugendo nibaza ko baba batabifiteho ikibazo kuko bityo baba bashaka ni ukureba n'ubundi irushanwa niryo riba ryabazanye no guseninga amafaranga yabo mu buryo wenda butari bwiza ni uburyo imihanda ifungwa imwe n'imwe kubera ukuntu kubera aho imikino birimo kubera kuko urumva ipari rinini ifite ahantu henshi hagenda habera imikino ni ukuvuga ngo rero imihanda barayifunga igihe kinini urumva ibyo ngibyo biba imbogamizi ku bantu bahagenda bashaka kuhajya bahatuye se ariko kandi ibyo ngibyo bibaho mu bihugu byose biba byakiriye irushanwa ni imikino ibaye mu gihe tugeze mu bihe bigezeho hari uburyo bwa none buteye imbere twavuga ngo byaheruka kuba mu myaka ine nimba ntibeshe ibya siporo sikirenga kuri jya urambabarira hari icyo bitandukaniye muri bino bihe tugeze mu bihe bigezemwo imikino yabaye mbere n'ubu cyane biraho biraho ni nka kera
ubu ngubu tekinoloji iri hano biroroshye cyane kubera ko bazanye kampani yitwa makisi doti komu ni ukuvuga ngo ahantu hose uri urayakisesinga uyifiteho akisesi uyifiteho uburenganzira ukaba wakurikirana imikino irimo kuba icyo ni kimwe icya kabiri ku mbuga nkoranyambaga kandi interinete nta kibazo bifite icya kabiri ku mbuga nkoranyambaga biroroshye cyane kubera ko umuntu wese ugerageza kugira kuba yakoresha imwe mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ngo afite uburenganzira cyangwa agira amahirwe yo kubona rezilita yo kubona ibirimo kuba mu mikino olympic navuga rero ko ari ikintu cyiza kuko haba ku banyamakuru biratworohereza gukora akazi kacu ubwo ndavuga kuri interinete birakorohereza ntabwo bisaba ngo kuba uri ahangaha kuba uri muri sitade runaka ni buri burebe umukino kubera ko imikino iba ari myinshi kandi ibera igihe kimwe ushobora gukoresha interinete ukayireba no ku bafana nuko hanyuma rero serindiyo akaba araturirimiye arabaririmbiye igihe kinini turi kumbuye akazina ari kugenda ntakavutse bamwakiriye gute serindiyo mu uri canada igihe kirekire ataboneka ariko akazi igihe kirekire cyane yongeye gukora amateka yo kuririmbira mu mikino ya olympique kuko byaherukaga mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatandatu ubu rero yarongeye araririmba ni ikintu abantu bishimiye cyane ni ikintu nazi ukuntu nasobanura kuko urabizi ko senediyo amaze igihe kinini arwaye ubu nibwo yongeye kugaruka kuri stage aza mu mikino olympique aba ari nawe wafunze ibirori byo gufungura imikino ya jeux olympique ndetse urebe ukuntu serine abantu bari bamunyotewe cyangwa bifuzaga kongera kumubona no kumwumva ku rukuta rwe rwa insitagaramu yahise uriya munsi wonyine yahise akurikirwa na miliyoni y'abantu urumva iyo aba yari kumva ikirundi n'ikinyarwanda nawe kumubwira nti twaragukumbuye mbwabo nta kundi abakunzi be twarakumbwira ati twaragukumbuye twarakubonye twarabyishimiye tukibaza ko nta bamwe bwe mukunda serindiyo mwabyishimiye kumubona amajezi olympique anete nuko rero wakoze cyane rwose kuza muri kino kiganiro cy'uno munsi kugira ngo dushobore kuraga ibya jezi olympique mbere ko ndagusezera mu masogonda make ino jezi olympique izokwibukirwa kwiki mu mateka amasogonda make
izibukirwa ku buryo bateguye ibirori ni ikintu cyiza kitigeze kiboneka mu zindi zreje olympique zatambutse ariko kandi izibukirwa n'uburyo pari ari umujyi mwiza kandi wagerageje kuba wakora ibishoboka byose kugira ngo buri muntu wese mu gihugu avamo mu rurimi avuga yisange mu mujyi wa Paris urakoze cyane Annette Mugabo nibutse ko uri umumenyeshamakuru ariko arakurikirana ivya Jeux Olympiques hagufi na hagufi ngaho i Paris mu Faransa ubandanye udukurikiranirana kumburire mu mwanya uri imbere turasubira mu makuru tubwira ibizaba bigezeho
mwakoze cyane ego dushimire na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda yatubwiye ku vya Jeux Olympiques ku ruhande rw'u Burundi ikiganiro muri Isanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Diane Ninahazwe bakoze abakigizemwo uruhara mugenzi wanje Tim Harris ishimwe twabanye mu mwanya wo kubasomera ubutumwa butandukanye Nadia Taha n'abaenjeniyeri babiri bakoranye muhinga bw'ivyuma bakoze dusaba imbabazi kuri mwebwe tutahamagaye ivyo muno munsi n'ivyabaye ku ruhande rwacu ariko ku izina rya bagenzi bacu turabashimiye ko mwari mwaturungikiye amanimero yanyu ngo turuhamagare ahanje Diane ni nahaze turongera mu biganiro biri imbere mururanirwe mu byanyu no mu banyu